Yeah, oh, so my people, hey we don't hear again say ah if I tell only of ife say make dem check queen naomi and will make the come palace you understand me so my correct people, as they just hear that one they say na so the marry and all of them, just begin dia ear you know the fear of them to hear queen naomi name na be <laughs> na be the name eh e try teach them. i don't know why you understand me i don't know why anyway na so thief they be na When you go thief wetin no be your own how you know? na not go fear welcome to bcgs tv guys if today is your first time of coming across my channel don't forget to subscribe and hit on the notification bell so that whenever we upload videos you'll be the first to be notified. So, my return is God bless you. And for those that are sharing me out, those one they go, they come. God will bless you. Now, better subscribe to the channel. Yes, so oh, my correct people. Now we come here say they say, you know, say we be here say for social media. For one blogger month when talk say our Queen Naomi say they travel go, like uh, eh, travel go UK to go rest. You understand? so now dem come say ah say before as dem go come back say dem say I say me dem carry you know say they be we be here one foin foin foin when I say they say make ifa tell only of ife make im marry another um, six women make e be twelve you understand na oni of ife come tell ifa say abeg make im no even go there you understand me so with that one they come tell and say okay now make um he carry dem um tade bobo make and the mama say make he come shebi pipo wen e day. They go say ah they don't sweep queen army leg They don't sweep his leg She shebi una the year now my pipo now come hear wetin people talk for here reaction of people for here about the palace of um, coming to the palace for me oh, you understand like last time we fit hear fear fear for social media for one blogger mouth popular blogger say and they can't say kunami go palace you understand we come even hear say say he go eh, birthday when the oni of his brother do yes so say he wish him happy birthday you understand me so people, when they always they say bring picture bring this one i take bring video come i take go beg you if you dey find video go google go watch videos you understand well i know na so bring video bring strike eh, video na so eh, this person eh, runke strike me you understand runke give me strike on burtellkarnes tv i have strike on my channel e dey now now my channel burtellkarnes tv because the video. na na facebook i for see am so i no know as e take relate to runke because they say that channel na runke get the channel so e get me strike someone no dey tell me say bring video come again if una dey write dat kain tin i no dey like am o you understand abeg una if you no wan watch wetin i dey talk you leave am People wen you go watch am dey there if you like you believe you like no believe na your cup of tea be that one so my correct people may we go people can react like me after this video now, me i go know wetin i top now. some people don't say ah no make we now me not try am o say where dragon dey na im wan carry that they go and people when they always they give dat rumour say queen naomi oni of ife born dis eh, thing born twins What not to the lie now lie I ayaba born twins he says girlfriend born twins two boys Now only of a brother na he born twins so even if he born twins must it be girlfriend na him dey born twins why uh, are not born twins ashley not born twins Talk by not born twins runke not born twins leave queen naomi Oh, when he born i take god beg una you understand me so make una no dem don buy una data again one I will make i make i go wetin carry me come jare my correct people. some say ah bose corner you know this your this yesterday i was not feeling too well i managed to do video before i could finish that video i could not even finish it It ends in five minutes you understand some people, pipo instead of you to say ah bose your voice is somehow they were still complaining sha so one person don't write for here you know somebody don tell me say this video no go long like that. one person write say ah Ooni please protect your child I beg of you in the name of the almighty god Mariam is very desperate and there is nothing a desperate woman can not do to be warned to is to be is to be for harm hey god to be warned is to be for harm, to be one god has blessed you you know talking well so my correct people. Now reaction be that one you know say people, it's good you read reaction of people to know wetin people feel about kunami taking the child to the palace which me i know say my people leave your comment so everybody get your you have your right to leave comment if the comment pleases me no problem you understand we have opinion but don't come and insult anybody here if you come and insult anybody here i will delete your comment you understand if you pay me too much i block you you understand so this channel is for uh, Quinami um, fans lovers of Quinami, lovers of bosses that own this channel you understand me so my correct people. eh another person can say it is wrong to say that oh, they are ifa wives kabiyesi hide them in the different chalets inside the palace sharing them with queen ami until he was ready to marry them. of course yes not true you are right not true he hide them for dear, na true you are right too. Hmm. kábíyèsí told maryam the address kábíyèsí please don't let naomi be be kpayo i never see this kind of yawa Why you, why you love oh, <laughs> wow this life eh kábíyèsí everybody just knows that everybody just knows that kábíyèsí not even love all dis women everybody know my people. say kabiyesi no get one atom of love for them? you understand say na money its not possible now. how can you leave young people to say you love old person Now we say that they make you happy money for dia pocket now they make you happy now now your pikin now now if I now you go come dey direct me i no understand if I oh now you go dey direct everything. wen caribbean say go dey do and while o hmm.